raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوته dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa. Qophii guyyaa kaleessa isiniif dhihaachuu qabu sababa rakkina teeknikaatiif har'a dabarsuu keenyaaf dhifama guddaa isin gaafanna. Sagantaa har'aa keessatti murtii dhaddacha jaalalaa qofa isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa seenaa jireenya Dr. Zaakir Naayik. Inshaa Allah torbaan dhufu kutaa tokkoffaa isiniif eegalla.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد قبروت الرب دقيفتوتا هرتوف وهردفوتا تي في نور الهدى قيساو بروكرامة أدت جالله waa hunda dura assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyyannaan arraan tanaa iyyannuma takka takkittiin bakka iyyannaa afurii buutee dhufte warreen iyyanna iyyataa kanaaf garaa laafanii prograama sadii hambisanii mee kana cufatti kana keeysatti namni cufti if haa laalu namuu bu'aarraa argachuun oolu warri dhaddachaatii fi warri riqichaatis jedhanii iyyannaa tana qofa keeysaa filaniis rabbi isaanirra haa jaalatu. Meega karaa gartee iyyannaa dhaddacha jaalalaa keeysatti obboleessi keenya tokko iyyannaa galfatee yeroo duraatiif barataan shari'aa islaamaa. Obboleessi keenya kuni duuba iyyannaan isaa tunii akka barruu yoo deebifne xaliyaa gartee afurfaa fixxe yaanni inni asirratti barreesse. Garuu ammoo wanni waraqaa afur fi hangana fixe kun cuftinu habbuuqqaa takka keessatti dhumte jechuudha. Haa ta'u obboleessi keenya akki ji'u barataan shari'aa islaamaa. Akkuma sanitti yaame dhuma gartee iyyannaa isaa keessatti illee ani obboleessa keessan barataa shari'aa islaamaa jedhu. Ta duraa tokkoffatti wanni jennuun obboleessa keenyaan wanni ati barbaadu jirtus waa tolte. Wanni ati barbaadaa barbaaddee boruuf namaafillee sinqeessuu jiraachuudhaaf kaayoo lafaa qabdu waan nama gammachiisu. Iyyannaa ta'e keessatti akka biyya Asiyaa keessa jirtullee ibsa goote. garuu biyya Asiyaa keessaa dowlaatamiillee hin dubbanne walumaa galatti egaa Asiyaan yoo diqqaatte dowlaa afurtamii saddeeti biyyoota afur tan gartee if duraaf bilisummaa bahuudhaaf qajeellaa qabdu wajjii walitti yoo deebifne dowlaa shantamii lama dhayxii akka biyya Ameerikaa taati jechuudha. Lammeessa obboleessa keenya yaa iyyataa. Ati gartee ganamaan si ilma dardaraa amata kudha torbaa bultii jaaruun kee. akkuma san intala muslimaa takka waliin bultii jaarte isiillee umrii siidhaa hin himne walumaa galattu wanni ati hojjette waan shari'aa islaamummaa keessatti barbaachisu ganamaan fuudhuun ganamaan heerumuun dhiiraa fi dhalatti hamtuurraa of eeguuf jecha. Sadeessa bultiin teessan tan gartee isin lamaa wal taatanii irra walii galtanii bultii jaarrattan tan yeroo gartee dheertuu keessa gammachuun koflaan taphaan ibaadaan quraana qara'uun kheyri irratti wal gargaaruudhaan fixxan hedduu waan gartee nama gammachiisu akkuma ta- san tahuu qaba namni ilmi rabbii barbaadee barate. Afreessaa obboleessa keenya yaa iyyata fuunii kee biyya teenya keessatti illee taane Aasiyatti illee taane akka ati himtutti biyya sode- soodaan keessatti bultii jaarratte garuu soodaan kana keessa hanga waliin turtan jaartiin teetii fi ati waa takka illee ibsan goone. Shaneessa haa ta'u oduma akkasii warra keetii wajjin gammachuu walii qabdanii jahaati mana keetii. dhugumaan biyya yaaduuf taatu suma kana gartee laaliinsaaf akka ati yoo biraa deemte gammachuu qabduu fi akka inni waa gartee kurfeeffatee akka ati waa lafaa qabdu si laaluuf tahu warra keenyaafiin dheebodhee dhiifa manaa godhi jennaan odoo lakkiillee jettee mariillee maaliif rakkoon tun hin ji'in hatattamaan harkadhu dhibbarraa dhibbatti jetteeniiti keeta murtee fi akkasitti gaggeessuun san seetu gartee dubbii tana keessa xinxalleettee hin laalle malee waa xiinxaluun hedduu gartee xinxalaa ta'uun barbaachisaadha. Kana keessatti jaartiin teetuun akkana gaggeessuu kanatti waa qalbii sii keessa kaayyattee waan si shakkite keessa bar'uuf na gaggeessee maaliif ta'aa jechuudhaas ilaaluuf illee ni malti. Kara kaaniin karuma taheenu jiruun biyya namaa jiruumi biyya teenyatti sababaa kanaan dhaqeetiin mala baafadha jechuuf illee ni malti. Kanarratti wani ragaa namaa tahu waan isin ganaa dalaguu jiraattu. Walumaa galattu dogongorri ati gartee ganaa keessa seenuu jiraatte itti dhufte cuftinu qabxiin asirraa eegalamte jechuudha. Jaheessa jaartiin tee gaafa gartee si keeysaan lafa agartee. waan yaada si keessa jiru baratte isiif laaftee gaggeessuu kana kophaa isii ilmoo siitii wajjin isiif hayyamuudhaaf akka gartee karaa hulaa bala huraa hulaa bal'oo isiidhaaf bantee tabiraallee akka kanarratti xiyyeeffattu goote. Torbaysa eegammoo jaartiin teetuni na harkaa baate naafi isii wal arguu hin dandeenyu jechaa eegabeeytee isiin tuni su'uudii dhaquu dhageeyse ka odoonii fi guyya tokkollee atilleen isii booda deemtee dhayxee achitti hin ziyaarin ka idduu keessanitti tilifoonni hin jirre ka mariin hin jirre ka hayyamni hin jirre waan ganama soodaanirraa kophaa ergiteef ilmoo siitii wajjin arrallee jaarsi kiyya yoon biyya teenya irraa deemee biyya su'uudii dhaqee jibbansan qabu asirra qiyaafattee odoo siin dubbisin odoo qooda siin godhin qaceelfama sammuu siitiin ta'uunis ni malti qaceelfama warra saaniitiin illee ta'uun ni malti dhibbarraa dhibbatti gaa karaa saniin malee tikkeetaa godhachuu hin dandeessu akkasitti haa daangaa rabbii cabsitee biyya su'uudii dheeyte haa ta'u atiin kun duuba eega gartee jaartiin teetuun kaatee biyya su'uudii dhayite oduu as garagaltee warra keeysaniin illee gaafatin waa takka illee isaanii wajjiin illee yaada waliin dabarfatin jaartii teetana hoggaa isii bira dhayxee biyya su'uudiitti waliin qubattanii carraaqqattan isumaa wajjii wal taatee akka ganda isaaniitti mana bitattan irra walii galtan. Sayleysa dogongorri hankee hagaafa ganamarraa mana kana gartee ganda keessanii godhanneeti booda gurgurree bakka biraatti mana jijjiirrannaa jechuu isii wajjin haasa'uun dogongora guddaa ati keessa galtee if boodatti atuutti dhuftee agarte. Garuu immoo wanni wallaallee guddaan sitti jiru maal oduma ati wahiin baradha jettu. mana kana gaafa gartee biyya isaaniitti warra isaanii biratti manni kun bitame murtiin ta warra isaaniitii fi tasiiti malee hamma gartee xurii qeensa jalaa takka akka ati waa takka dubbachuu hin dandeenye silaa miizaanarra if kaayuu sirra ture. Kurneessa waan hedduu kat- akkaan nama naasisurra waan akkaan hedduu nama gadhiisurra jecha jaartii teetiin dagamtee mana keessa teessee odoo dhaggeeffattu waan isiin namaan jettu ani jaarsaa sunumaan harkadhee jiruun an keessa jiru jiruu jannataati jettee eh, jecha sii kanaaf gammaduu keessa ol utaaltee hudduu if dhiitte duubaati. Kuniif maal nama agarsiisa intaltiit kuni eh, maal jecha arra jette kanaan boru dhiiroo maal jettiillee miizaanarra kaayuu dhabuu keetiif. Kuni maal nama agarsiisa intalti tun aaqila. waan gartee si wajjin tahuu jiraattu waan si godhuu jiraattu dhoofattee gurra kee alassi tolchite jaarsi kiyya nama akkanaati gana odoo waan feetallee ati kan namatti odeessitu taate intala kana si faarsitu tanaa wajjin namni dubbii teessirraa fudhatu hin jiru duuba kurneeysa oduma ee guyya tokkollee achi gara galtee warra keeysan hin dhaqin akka alaa deemtetti kiiloomeetirii dhibba saddeet murtee Eh, warra isaanii dheyte achi maaltu si geessire ta duraa jaartii jira haa jennu ilmoo sii jira leecalloo sii jira huma waan gaarii gooti silaa qaaqoonni warra keessanii jiraachuu ture. Eh, Duuba gaa gandilleen rabbi isaan irra haa jaalatu soddaa keenya jaanii akka gaaressi wal fuudhanii si kabajanii sitti qalanuu sitti ulanuu si ulfeeysan jechuudha. kunillee wahuma isaanirraa barbaachisu intala isaanii ilmoo wajjin achi galchitee qubsiifteefi. Kodhata keessa iddoo keessan lamaanitti jijjiiramni dhufee siif ijaartii ta'e jiddu eega ganda isaanii dheyxee mana keessa wajjin gattee san baatee afur qofa. Sila ammoo baatuma jaallee taa'uu sirra ture. Haga kana keessatti waan dandeessu maaliin dalagaa fa'a asittiin dalagaa dalaganna jettee sammuu siif ilaaluuf haa ta'u haala biyyaa barachuufis haa ta'u baatii ja'a torba hujii ilaaluu sirra ture amma ati bakka silaa hujii barbaaddu dhiifteeti eega baatii afur waliin gatteeyse odoo jaalleen guutiin jaartii tee mataa madaatti tuyxe madaa isiin galmee lafa kaayyattee soodaan irraa porogiraama godhattee achirraa deemee gaafaan biyya dhaqe biyyarraa suudii dhaqee ciccarraaqee kana godhee mana binna jettee sammuu keessa haayyatte isiin porogiraama xumurte dhibbarraa dhibbatti. Ammoo ati waan isiin arraan sana gartee keessa jirtu kana baruudhaaf haa ta'u waan ganama waliin jenne san guutuu barbaaduuf haa ta'u rakkoon karaa warra isaaniitiif. si jijjiiramni karaa jaartii teetiitiin haa ta'u waan rakkoon si dhagayamteef jaarti haadha mana keetii odoo wajji nyaattuu tahuu odoo wajji deemtanii tahuu yaada kanatti tuyxe duuba haadha mana kiyyaa ooyisiin jette duuba barnaa atiin tun gaafa biyyaa akkana wal taane odoo ala jirruuti mana as gaagalatoominu bitanii warra soddaa kanarrallee taa'uun rakkoodha. mana kana gurgurree mana gartee ijoolli san warra keenyallee biraa miti warra keessan biraa miti iddoo kanatti bakka haa godhannu jetteen duuba. Jechi keekuun maal fidare? Dhaggeeffadhu obboleessa keenya. Jechi keekuun maal fide? Akka armaa gadiiti. Duuba gaafa ati jecha kana teessi jette yaa obboleessa keenya waan kudha lamaa keessatti waan siimnu qabdii kudha lamaa keessatti. jaartiin tee waan gartee hootaraa qabdu waan qanqalloo keessaa qabdu waan kiisha qabdu waan sammuusii keessaa qabdu waan garaa keessaa qabdu cufa arrasitti roobsite duuba takkas hin dhoysine qabxii takkarraa hamma saddeetitti lafa sii keesse duuba san keessarraa wanni jiruun nama jeesu maali duuti du'aa olii arrarraa eegali waan karaa biyya keessanii chillaalin maqaan dhawin hin dubbatin keeysaahu haadhatee maqaan ittiin kaasin isillee ijaan arkuu hin fadhu yoommoo haadhatoo haadhatoo kajettu taate anumaa fi isii addaan filadhu takkaa isii gorii takkaa na gorii isin jette amma asirratti gaa duuba dachiin siitti gartee jijjiiramte sammuun shirsi taate waan dur faaruu gaafa duraa faarsaa turtee intalti tun gartee ani jannata keeysaan jira jette jettee isiin jarjartee if dhiittu san arra arra ciqileen booyaa jirta jechu. Meega waan armaa olii waan saddeettan isiin jette kana keeysa jabduuniin as dhiheeysee siirraa himu tanuma warra heeysanii kana jecha gaafas isiin jettee fi jecha arraan tana isiin si godhaa jirtu walirra fidii wal bira fidiiti laali duuba jecha isiin ani jannataan jira jettooti. Duuba tanaaf jecha obboleessa keenya hudha sadeessaa wanni akka gaaritti nama naasisu wanni nama ajaa'ibsiisu xaaliba ilmii tokko hangartee diirrabbiitiin barachaa deema jiru ati arraan tana as as garagaltee odoo waa takka gartee itti raftee hin laalle odoo nama aqilaan hin maranne mari'anne odoo gaaf waan silaa namni gaafa dura bultii jaaruun duratti intalti tunii fi ani biyya biyya aadaan teenyaleen adda jettee waan ilmi namaa laalu dhiifteeti arra gaafa gartee rakkoon takkasitti dhufte bannaa fi intalti tun biyya biyya aadaan teenya wal dhabdi jettee haasofte eeysa jirta gaafa isii wajjiin manachitti haa binnu jette eeysa jirta gaafa haatee soodaan irraa kophaa isii ergitu eeysa kutteeti. kudha afreessa arra as garagaltee gaafa jettu silaa namniif qaanfachuudha qaba. Gaafa isiin gartee xiyyitiin arroobsitee waan sammuu qabdu cufa lafa naa keeysee warra keenyarraa illee akkaan muramu keeysaa hoo haadhatii yakka harkuun feene dirree naa baafte. Isii fi ilmoo tiyyaa fi waan hin qabus dhiisee viizaa bitadhee biyyarraa bahee jiruu jaarrachuudhaaf jettee haareetti. Kasaaraan tana achi haftee. kudha shanaysa yaa obboleessa keenya akkuma sanii wajjin eegaan ala baheen amal lama jaartii tiyyan irraan finnee baatumatti masruufa ergaaf jechuun kee kun ooma dirqama shari'aan sirra goote wanni himiinsatti hin haajamu tolinaan dalageen dirqama keeti arrijaalu qawwamuuna ala nisaa'i rabbiin jee kuni waajiba keeka islaamaati kudha jaheysa haa ta'u ilmi namaa akkuma ja'anittu ilkee fi afaan wal dhawaa arrabaa fi ilkee wal dhoyti akkuma ja'anitti eega gaagarteemmaa wal agartan boodaan guyyaa tokko wal afaan dhuftanii tilifoonaan odoo walitti deddeeffattanuu jaartii ta'e hiite. Hiite dhiirummaa teetillee isii garsiiftee isiilleen si agartee hatattamaan deebitee intala tana deeffatte. Gaarii goote garuu immoo dogongorri hanke gaafa jaartii san hiitu. intalti tun xaahara qabdi moo xaaharan qabduun hubanne ilaalati yoo intalti gaafa ati hiistu xuriin laguutti jiraatte hiikkaanti bakka hin qabdu yoo xaahara qabaatte ammoo intalti takkumatti hiikamtee lafa hayya dhugalmee keessa kudha torbeessa eega gaa waliin bubbultanii booda isii waa hunda gartee itti raftee ilaaltee jaarsi kun na harkaa bahu jiraa gaafa beeyte odoo inni nan hiinee lammeeysaa an isa hiika jettee na hiikisin jette arrallee eega na hiiki jette harkadhu hoodho si hiika jetteen hiikkaan duraa yoo isii xaaharaa qabdu hiitu taate tanaa wajjin hiikkaan tee lama taate garuutu immoo gaafaan lamatti hiike kana intala tana deeffadhe jechuus hin dubbanne takkitii tana beeki walumaa galattu yoo intalti gaafa san xaahara qabaatte hiikkaa tanaa wajjin gaafa kanas xaahara qabaatte hiikkaan teelachuu walumaa galatti hiikkaa lama takkaasii hafe hin jennu amma gaa kudha saddeeteysaan eega amal nama teessiseen boodatti obboleessa keenya idduun ta'e keessanitti tilifoonni qarxam ta'e addaan citee oduu walii dhabdee addaan haftan hanga addaan haftan kana keessatti waan ati godhaa jirtu sumaatu if beeka kudha sayleessa arrammoo as garagaltee dheebuu hadooddii haraaraa jaartii dhabaa akka lubbuu tee tana funyaan si qabdee lafarra idee fuudha dhoorkaa jirtu ibsa goota. Obboleessa keenya himannaa ta'e dura wanni silaa beekuu qabdu ati akka barataa diin islaamiitti jaartii takka gartee hiitus hiikuu baattus akka fuudhii gartee siif shari'aa ta'e beekuudha qabda. Wanni lubbuu tiyya kana ifiin dirqe jechuun kan kee yoo dhabaaf tahe dirqama keeti. dandeettii yoo qabaatte immoo odoo shari'aan odoo rabbiin ol tahe jalla jalaalu fankihuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa thulaatha wa rubaa'a juu lubbuun tiyyaan dirqamee go- godhu jira jechuun kee dogongora guddaa haa ta'u iyyannaa ta'e dheertuu keessatti eh, gaafii takka tagartee sirraan mallee bar dhalaan kun naaf maraateeti naaf hirriiba dhabee dhalaa afurfaa jira tana warra gartee kanatti naa jecha hirriiba dhabu warra anaaf gorora yaasu si galtee eh, inumaa tana keessa takkafaan tafayyaa dhabdee jiraa jechuudha eh, dubbattee yaa obboleessi keenya. Tana keessatti jara kana cufaahu yoo dhugumaan fuudhaa deemtes intaluma takka fuuta. Takkitti filadhuuti jara kaanin isin eebbisee ji'inii. Maaliif jechi ati jettuutu akka waan dhal dhiirti si malee hin jirree if gootee if himte ammoo dhalaa qisaasteeti. Akka waan gartee harmallaa fuudha dhabdeetti dhalaa kabajaa dhorkite jecha kanatti. Mee dhalummaan gurraan jecha kana dhageessu kanummaan dhalaan meeqa afurii fi shan isa jalaa hirriiba dhabdee isuma eeggattu kuni ka akkamii sajarrummaan sanuu ummatuma akkamii jechuun hin oolumu tanaaf jecha namni akkuma gartee lubbuu fi kabajaa miizaana irra kaa'utti miizaana gartee shamarran keenya ka dhalaatiis miizaana irra kaa'u qaba eh, qaba- qaba duuba Eh, obboleessa keenya Eh, intala immoo gartee fayyaa dhabdee tayyattee ati irraa gaafattu san san hatattamaan yoo takkaa fuudhi takkaa dhiifama godhii fi rabbii keetis dhiifama gaafadhu harka irraa fudhadhu. Eh, Tanaaf jecha isiin ati kas tahurraa anniin gaafatamaa jetta eefa anta masuul siitu gaafatama fuula rabbii duratti qarxam gootee qaadhimaa meeqa dhorkite. Eh, Gabaabinumaan yoonii fi gartee xumura gartee waan ati iyyannaa goote keessatti karraa dubbannu taate. wanni nuti nasihaa siif yaannu tokkoffatti takka dhadhaa gartee akkanaa wajjin akkana ture jettee haasa'uun kee waan kanarraa tobbadhu fagaadhu lammeeysa ammoo jaartii tee dhageeffadhu obboleessa keenya jaartii tee tahii kaa lammeeysaa nahii kiyyattee hiite san intala tana akkuma ta duraa marraa duraatti xaaharaa qabdamoon qabdullee hin hubanne takka ta lammeeysaa gaafa kana intala tana raaja'atu je'ellee hin dubbanne lama ammoo akka malutti haasawa keetirra eh, intala tana tilifoonaa iddoo keessani cite eh, walquban akka walquban qabne himte garuu ati intala takka yeroo deeffatan akkamitti deeffatanii eh, addaan hin baranne ati intala takka yeroo deeffattu isiinis si deeffadde jechuu dandeeysa ka isiin quban qabne ragaa odoo baatee sadi hin geenye nam lamarratti aboo jaartii tiyya takka kanatti hin hiikee tilifoonni addaan cite ragaa naa ta'e ani deeffadhe akkana jechuutiin tanu sigalee tanu sanumaa bartan rabbiin waashiduu dawayii adliin minkum ka rabbiin ju ragaa lama gooteetuma deeffachuu dandeessa wanni gartee akkuma gaafas jette sanitti ka isinii si deeffadhan jiin yeroon ka huttu yoo taate intala baatiin sadii dabarraan intalti si harkaa baate yoommoo si harkaa baate hiikaan tee lama biran kunne akkasumatti intalti sun heerumtee nama san adda deemtu siif halaali fuudhuun yoo akkuma sani jiraatte hin heeruminis nikaa haarayaa fi maharii haarayaan fuudhuudha dandeeysa obboleessa keenya. Dubaga dhumarratti nasihaan gartee nuti yaannu sii fi fakkaataa kee cufaa nama dhiiraa obboleeyyan kan keenya bakka feetan jiraadha. Nasihaan isinii goonu. Bultii dhugaadhaa jiraachuu feetan. Bultii dhugaadhaa warra keeysaniif ilmaan keeysaniif illee yoo yaaddan warra soddaa irratti illee hin galinaa isaan biratti. Warra keeysan karraa dhalatti illee biratti hin galinaa. Manaan kophaa irraa chisiqaa. Kophaa galaa jiraadhaa ziyaaraatti dhaqaa baqa- bakka lachuu kabajaa gurguddoodha isiniif jira duuba. Namni keeysaahuu warra soddaa irratti intala fuudhe. intala galfate akka wandaqaatti ilaalamaa beekadha akkuma man- manguddoon teenya jettu ajaan ajaa olii soddaa soddaarra galu jedhan namni intala takka warra soddaarra fuudhe dubbachuu hin danda'u nakkenni jechuu hin danda'u akkas naata hin jenjuun yoo qofa illee ni dhagayan ammoo yoo dirmatan akkuma isa akka gartee harki isa bu'u haa beeku tanaaf jecha hanga dandeessanitti jaartii jaalalaan hin dagamina namni jaartiidhaan dagamu cuftinu kun akkatti kasaaree obboleessi keenya kuni kasaaree gorsa isiniif haa taatu isiniin jenna obboleeyyan keenya. Meegaa kanatti aansinee gaafii sadii tagartee obboleeyyan keenya nama sadiif gaafii asit dabarsan irraa deebisaa goona. Gaafiin dura akka jettu obboleessi keenya tokko akka jiru. An hedduu nama haraaraa qabu ilma dardaraa nama haraaraa qabu fuudhaaf hedduun fuudha kana fedha. Ammoo abbaan kiyya takkaa waadha abbaan kiyya ani fuudhuu kiyya kana nan fedhan maal godhuu narra wayyaa maal godhuutu narra jira. Deebisaa yaa obboleessi keenya dardara taatuus kafanneeyyii fuudhee adda bahan taatuus jaartiin irraa sirraa duutuus obboleessa dhagaye. Namni tokko yoo dardarate wahuma lama qaba. Takkaa abbaa isaa wajjin dhaabbatee dalagee carraaqee abbaan kiyya qabeenya qabaa yoo beeke abbaa isaatiin na fuusisi jechuudha. Yoo abbaa wajji haasa'uu hin dandeenye haadha isaa biratti dhaammachuu. Yoo isaan lachuurraa sodaate adeeraa fi akaakoo fi kanatti himatee fuudhaan fedhaa hayyama akka abbaan kun na fuusisu jettee gaafachuun sirra jira. Talammee isaadhaa yoo immoo carraaqqattee horii ifiif dandeessee haqabaattu taate abbaa keetii fi haateetiin kabajumaaf jecha nafuusisaa hajattu taate waan bareeddu garuutu yoo akkasumaa wajjin fuudhan geenya hin fuudhin kasiin jedhan taate wani sirra jiru arrallee foon keetiin gargaarsifadhu akaakoo adeeraa eeysumaa adaada keessaahu adaadaa obboleettii abbaa keetii ta waggaa dhufte aboo maarree obboleessaan jettu san gartee. warra akkanaatiin gargaarsifadhu gurbaa fuusisi haa jedhanii gaafatanii hin geenye gurbaan jedhanii yoo isaan didan shari'aan sirratti haraam hin goone if dandeeysa achi bahiiti fuudhi. Gaafiin lammeessaadhaa obboleessi keenya tokko akka jiru haadha abbaan kiyya akkuma agartee namni wallolutti wal afaan dhufanii iddoo isaaniitti waliigaluu dadhabanii haati tiyyafirraa ansi wajjin jiraachuu hin danda'u na hiiki jetteeni inni dinnaan mana murtii dhayxee faskii fudhatte. Amma gartee eega faskii fudhatte arraan tana ama sadi. Akkanumaa wajjin isaan lamaan kana walitti deebisuun fedhaa akkamittiin danda'a. Yaa obboleessa keenya ati akka keetii rabbi naa heddummeessu. Nama haadhaa fi abbaa adda bahe walitti deebisuuf yaalii godhu ilmoon teetillee boru kanumatti yaalii gooti. Dhalaas haa ta'u dhiiraas haa ta'u hamma danda'anitti isaan lachuutu kara abbaa qobaas hin dhaabbatin kara haadhaa qobaas hin dhaabbatin yoo kara abbaa dhaabbataniis haatilleen isaan abaarti yoo kara haadhaa dhaabbataniis abbaalleen ni abaara iddoo tanatti kabajaan qaban kana cufarraa qulqullaawanii waan danda'aniin isaan lamaan adda addaan gargaarsa godhaa fi hamma danda'anitti isaan wal hirkisuun waan ilmaan warra abbootiin isaanii addaan baheerraa barbaachisu kanaafuu obboleessa keenya ta duraa waan sin jennu haati ta'e yooniif mana qaadii dhayxee maxraa abbaa keetirra keeysee abbaan kee dhihaatee achitti faskiin dhume faskiin dhumte abbaan kee raaja'atu hin danda'u ammoo maharii haarayaa fi niqaa haarayaan wal fuusisuu dandeessa. Irra hedduu wallaalaa hoggaa namni wal hiike yoo gartee dhalaan takka heerumte malee walitti deebi'uu hin dandeenye waan akkanaa sammuu keessiira wallaalaa. barka gartee isaa walitti deebi'uu hin dandeenye nama nikaa sadii hin adda dhume. Nikaan sadeen kakkanatti afaaniin sadeen jaan kanaa miti na halaal marree haramta jaan tanaa miti. Nikaa sadii jechuun namni tokko fakkeenyaaf ramadaana dabre keessa hiika. Odoo baatii sadiin ga'in deeffata. Baatii shawwaal keessa hiika. Odoo baatii sadiin ga'in deeffata. Lama ji baatii zulqiidaa keessa hiika. Sadii kun okkana. Sadii jechuun yeroo adda addaa jechuudha. Akkanatti hiikaan sadii argamnaan haadhaa fi abbaa keewumaatti nafni irraa dhaabbadhu. Yoo hiikaan saanii ammoo takkumaa fi lama biran kutin maharii haarayaa fi nikaa haarayaan atillee waan san kafali. Warra dibbee dhadhawee gartee gammachuu waan dabare isaa yaadachiisullee afeeri daansumaa fi muuziqaarraa fagaadhu malee rabbiin sirraa haa jaalatu waan kheyrii yaaddee waa takkallee rakkoon hin jiru siin jenna. Tasadee isaati. obboleessi keenya tokko akka jiru. Aniin kun hedduu nama gartee dhalaa wajjinis gartee haasawa guddatu. Hoggaan dhalaa wajjin waa dubbadhee bishaan qallaa tokko narraa baha. Bishaan kun hogga narraa bahe qaamaan dhiqadhamoo akkamii jira. Yaa obboleessi keenya gaafiin ta'e bareedduu taatee waan sirraa nama ajaa'ibsiisurraa. Dhalaa wajjin akkasii haasawuun kiyya kun akkami jettee gaafachuu dhiiftee bishaan sirraa bahee irraa gaafatta mee waalamaan kana hamtu irra guddaa laaleeti bishaan kana bahiinsa maaltu fide haasawa santu fide si galee ta duraati bishaan sirraa bahu kuni yoo gartee jaartii tee ta'e si galee jaartii ta'e yoo ta'e huma takka illee haasawa keetiif rakkinni hin jiru dubbiin si galte garuu bishaan namarraa bahu sadii mad- eh, maniyyi madyi wadyi maniyyiin xahara madyii fi wadyiin yoo si tuqe bakka sanis firraa haqi huccuu yoo diqqoo bakka huccuu tuqees bishaan irra biifi jara lamaan kun najisa garuu wanni dhaamsa sii dhaamnu bishaan san wanni fide maaliif janaajina maal jedhanii haasawa gartee majjaan naqatanii shuqulan san santuu kana fidaa waan kanarraa fagaadhu waan kanarra ittiin dhihaatin wanni kuni booddisaa rakkoo guddoo sirra fida sababaa kana waa lama keessa galuu eh, hin oolamu takkaa zina gabbahu walciyaadu billaa takkaa harka keetiin bishaan si rakke kan ofirraa baasu tunis dilii haraamitti si geessiti tanaaf walumaa galattu warra gartee waan dhagee fayyadamee namaan fayyaduu walumaanuu rabbiin nu haa godhu وحتى نلتقي قافي كناتي هنقا ولتدي بنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
maashaa allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa doktor du'aa'ul islaam rabbiin isin irraa haa jaalatu beekumsa irraan beekumsa isin haa dabalu isiniin jenna nullee warra waan dhaga'e irraa fayyadamu rabbiin nu haa godhu kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaya rabbi geessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa'aa kiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة